Iyi ni ijwi rya Amerika. Muramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu Burundi nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu.
nta muntu twavuga ngo yari tageti nababwiye yuko ari ibintu eh, byabaye negosiye dans un contexte general eh, kandi abantu bareba mu buryo bw'igihe kirekire inyungu zambiya yagira Iyo ni Evode Uwizeyimana ashinzwe ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mu Rwanda avuga ku masezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu ca Zambia agamije guhanahana abagirizwa ibyaha ku mpande zose iyi nkuru n'izindi zirimwo ku Burundi bwizeza abafise amahinguriro ko mu mezi abiri ata kibazo c'ubukene bw'umuyaga nkuba kizoba kivugwa mu gihugu ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza dushikirize ayavugwa irya nino kw'isi
urakoze aloyize mwaramutse mwese aho tuzindukanya kuri radiyo ijwi rya amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu nama ku nama y'umutekano ya onu itekanya gukorana byihuta mu kuri uyu wa gatatu mu mwiherero iyo nama yatumwe ko byihuta na leta zunze ubumwe za amerika ikaba igamije kwihweza ibitero vya misile vyakozwe na korea ya ruguru mu gitondo co kuri uyu wa kabiri abahinga ba Amerika mu vya gisirikare bamenyesha ko bishoboka ko igitero Korea ya ruguru yakoze ku- co kugerageza misile gishobora kuba carashitse ku mugabane wa Amerika muri leta ya Alaska ishiramwe mpuzamakungu ONU ryari ryafatiye ibihano leta ya Korea ya ruguru yamara bisa nuko ivyo bihano hataco vyashitseko igitero ca nyuma cakozwe na Korea ya ruguru kikaba cari cateye ishavu ubushinwa ari nabwo busanzwe burongoye inama y'umutekano ya ONU muri kino gihe ishami rikukira ishiramwe mpuzamakungu ONU HCR ryitaho impunzi ryatangaje ko ryabaye rirakura by'agateganyo abakozi baryo basanzwe bakorera muri Repubulika ya Centre Africa ivyo ngo ni nyuma yaho abantu bitwaje ibirwanisho bate, batereye inyubakwa z'iryo shirahamwe mu gisagara ca Kaga Bandoro mu gitero cabaye ku munsi wa gatandatu HCR iratera ivyatsi ico gitero ivuga kandi ko abo bitwaje ibirwanisho bagiye bagiye basahuye ibikoresho vyose amafaranga hamwe n'ibikoresho vy'abo bakozi n'impapuro zabo z'ingendo passport vyari muri izo nyubakwa HCR ivuga kandi ko abakozi batandatu bari muri izo nyubakwa batewe ubwoba n'abo barwanyi bakoresheje inkoho umuvugizi wa HCR Andre Malchik yabwiye ijwi rya Amerika ko abo baje bitwaje ibigwanisho bataramenyekana abari bo avuga kandi ko hakeneye gukorwa amatohoza yamara ko bigoye bivuye ku buryo ibintu vyifasha muri Repubulika ya Centre Africa tubutse ko ishami rya UNHCR ryari ryagabishije mu ndwi iheze ko intureka zishobora gusubira kwaduka muri ico gihugu ibishobora gutuma abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi batizabo bagahunga umugwi w'abanyeshuri baturuka muri Gambia warahakaniwe kuronswa impapuro z'ingendo za leta zumwe za Amerika visa mu rurimi rw'igifaransa mu gihe uwo mugwi watekanya kwitabira ihiganwa ry'isi yose ryo guhingura imashini za robo zibo- zi- rizobera hano muri u- i Washington DC mu mpera z'uku kwezi kw'indwi ivyo bibaye nyuma y'imisi mike hari uwundi mugwi w'abakobwa uturuka muri Afghanistani waheruka nawe nyene kwankirwa kuronswa izo mpapuro n'userukira Amerika i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistani iyo migwi yompi nta n'umwe wahawe insiguro y'igituma bankiwe gufata ingendo zigana muri Amerika iyo migwi ituruka muri Gambia na Afghanistan ivuga ko idatahura igituma yahakaniwe kuja mu mahiganwa azobera muri Amerika mu gihe ibindi bihugu biri ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe kuja muri Amerika nka Irani, Sudani na Siriya bizoja muri ayo mahiganwa abaserukira Amerika muri ivyo bihugu bavuga ko itangwa ry'impapuro za visa ridaharirizwa umurwi w'abakenguzamateka bakomeye hano muri leta zunze za amerika bagabishije perezida donald trump ku bijyanye n'uko igisata cya gisirikare cyonyine kidahagije kugira gitsinde intambara iri muri afghanistani abo bakenguzamateka bavuga ko haragahaze mu bijyanye n'imigenderanire ya politike ya amerika kuri icyo kibazo ivyo vyatangajwe n'umukenguzamateka w'umurepublikani John McCain aho yari mu rugendo ari kumwe n'umurwi w'abashingamateka batanu ba Amerika kuri uyu wa kabiri i Kabul muri Afghanistan ni mu gihe kandi leta irongowe na President Trump iriko iritegura gushikiriza umugambi wayo ku bijanye n'uburyo itegekanya kugwanya abagwanyi b'abatalibani bagwanira aho muri Afghanistan uwo mu- uwo mugambi mushasha utekanya kongereza abasirikare ba Amerika baharugwa mu bihumbi baja kwiyongera ku bandi ibihumbi umunani n'amajana atandatu basanzwe bari muri Afghanistan muri kino gihe umutekano muri Afghanistan ntibufashe neza bivuye ku bitero vyiyongereye vy'abatalibani mu bisagara bikomakomeye abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abarwanyi ubu bari mu ntara zishika kuri mirongo ibiri n'imwe ku ntara mirongo itatu na zine zigize igihugu cyose ca Afghanistan umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Israeli yatangaje ko ubuzima busa n'ubwagarutse mu ntara ya Golan isanzwe biri mu iri mu minwe ya Israeli inyuma y'intambara zari zimaze indwi mu gisagara kiri muri Siriya ku rubibe rwa Israeli na Siriya ibimenyesha amakuru vya Siri vya Israeli nako bimenyesha ko ivyo bitero vyaje bigana ahari birindiro vy'abasirikare ba Israeli mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu ivyo bimenyesha amakuru vyatangaje kandi ko ivyo bitero vyaje biva mu karere karimwo intambara z'abasirikare ba, Isra- ba Siriya n'abagwanyi bari muri ako karere ku ruhande rwa Siriya igisirikare ca Israel catangaje ko casubije ivyo bitero kikavuga ko yamara atacahononekariye muri iyi myaka iheze Israel ikaba imaze gusubiza akatari gake ibitero mwene ivyo
Habera mukuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa kabiri yarifadikanije n'abanyagihugu bo mu karere ka Nyabihu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu guhimbaza umunsi wo kwibohora Ivyo birori vyahuriranye kandi no kwinjira ibitaro vyubatswe mu murenge wa Shira Asumta Kaboyi ni wadushikiriza iyi nkuru mu myaka itatu ikurikirana u rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora kure y'umurwa mukuru wa kigali ndetse ibirori bikajyana no gutaha ibikorwa by'amajyambere biba byubakiwe abaturage mu birori byo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatatu hatashywe ibikorwa binyuranye byubakiwe abaturage mu karere ka nyabihu birimo ivuriro ryubatse mu murenge wa shyira iryo vuriro riteganya kuzakira abaturage bagera ku ku bihumbi magana abiri bo mu karere ka nyabihu ngororero gakenke na musanze ni ibikorwa bije bikurikirana ibyabaye umwaka ushize ubwo hizihizwaga umunsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na kabiri hatahwa umudugudu urimo inzu z'icyitegererezo watujwemo abaturage bo mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera ni ibikorwa byubakwa na minisiteri y'ingabo minisitiri w'ingabo james kabarebe yavuze ko shyira yatoranijwe mu rwego rwo kuzamura abaturage bagaragaraga nk'abasigaye inyuma bo muri ako karere twahisemo ahangaha nk'uko meya yabivuze ni ahantu hadindijwe cyane n'ibikorwa by'ubucengezi aho umwanzi mwa- umucengezi yari yarashinze ibirindiro hejuru y'umusozi witwa rugera ndetse yarahashyize n'ishuri bitorezagamo ryitwaga esemu aha rero ni ahantu hadindiye cyane ariko abaturage baza kuyoboka inzira y'amahoro bafatanya n'inzego z'umutekano bagira uruhare rukomeye cyane mu kugarura umutekano muri aka karere umwaka ushize mwatanze kandi amabwiriza ko umudugudu w'icye- w'icyitegererezo wubatswe nk'uwubatswe rweru umwaka ushize ukubiyemo amazu meza amashuri agakiriro imihanda amazi n'ikoranabuhanga byakwirakwizwa no mu tundi turere twose mu gihugu umwe mu baturage bahawe inzu wo mu karere ka gakenke yavuze ko atiyumvishaga ko amazu yabonaga yubakwa yatuzwamo abantu b'abakene b'intamenyekana ubwo umudugudu waruzuye turi kureba n'amaso twareba uburyo inzu zikoze tukumva ko hazazamo abantu bakomeye bateranyije abaturage bati nimuje hariya mutoranye abantu mubona baje muri ziriya nzu twumva ni igitangaza batangiye kuvuga ba rubanda rugufi umuntu uta yewe ubwo nanjye numva bambuzemo twarishimye nanamutumye ngo azagenda mbwire perezida wa repubulika uti "Ay, imyaka amaze abonye umuntu wubakiye abanyarwanda perezida kagame wari umushyitsi mukuru mu muhango wo kwizihiza ku nshuro ya makumyabiri na gatatu umunsi wo kwibohora yavuze ko urugamba rwo kwibohora harwanywa ubuyobozi bubi n'abayobozi babi rwarangiye avuga ko ubu igihanzwe amaso ari ugushakira imibereho myiza abanyarwanda bose habaye kwibohora ubutegetsi n'abategetsi bubi kandi babi ariko rero ibigira ingaruka kuri twese ku baturage bya bintu navugaga by'inzara ubukene n'ibindi bibi byose turacyarwana nabyo turacyahanganye nabyo nabyo hari aho tubigejeje ariko hari urugendo rurerure rusigaye kwibohora rero ubu turi muri icyo gice cya kabiri cyane cyane cyo kwivanaho biriya bibi byose byatewe n'ubuyobozi bubi n'abayobozi bubi mbere babi mbere umunsi mukuru wo kwibohora wabaye kuri wa kabiri wari ikiruhuko mu gihugu hose ikiruhuko cyakurikiranye n'icyabaye kuri uyu wa mbere cy'umunsi mukuru w'ubwigenge butarigeze wizihizwa nubwo hari hateganijwe ibiganiro mu midugudu si benshi babyitabiriye mu mujyi wa kigali kuko wasangaga mu midugudu inyuranye hitabiriyemo abantu bake abenshi bigaragara ko bakomeje ikiruhuko batangiye kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
bari muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukivuga ku rwanda ibihugu by'u rwanda na zambia byarasinye amasezerano atari make arimwo yagamije guhanahana abakoze ibyaha bakarungikwa guhanirwa mu gihugu babikoreyemo ibiri muri aya masezerano twabishyikirijwe na evode uwizeyimana ashinzwe ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko ni nawe yaserukiye u rwanda mu kuyashyira ko umukono yaganiriye na mugenzi wacu jean claude kabengera asanzwe ariko yimenyereza aha ku ijwi rya amerika kukohererezanya bakurikiranwaho ibyaha cyangwa abahamwe nabyo nicyo gikubiyemo cyo kuvuga ngo umunyazambiya ashobora gukorera icyaha muri zambiya agahungira mu rwanda zambiya ikamushakisha ikadusaba igasaba u rwanda kumuha zambiya ku byaha imukurikiranaho ashobora kuza hano tukamuburanisha agakatirwa hanyuma nawe ubwe cyangwa igihugu cye cyangwa umuryango we bakavuga bati uyu muntu ashobora kujya kurangiriza ibihano mu gihugu cye ibyo bikaba ari ibintu bijyanye n'ikintu cya resiporosite hagati y'ibihugu byombi birakorwa evisi verisa ni ukuvuga ngo n'umunyarwanda wahungiye zambiya u rwanda rwamusaba cyangwa zambiya yamuburanisha akaba yakenera kurangiriza ibihano bye mu rwanda ni ibyo ngibyo muri rusange bikubiyemo mu rwego rwa resiporosite rero harimo ekiribure hagati y'ibihugu byombi ibindi ni ibintu biri kuri standard z'amasezerano ya bene ubu bwoko nta kintu kidasanzwe ayo masezerano yatangiye kuganirwaho mu bihumbi bibiri n'icyenda uyu munsi ntago byakumvikanisha yuko wenda ayo masezerano ashyizweho umukono yumvikanyweho mu gihe abo bantu aribo bashakishwa cyangwa bagenderewe ntabwo aya masezerano ntabwo nta muntu twebwe muri negosiyasiyo hagati y'igihugu n'ikindi nta muntu twavuga ngo yaritaketi nababwiye yuko ari ibintu byabaye negosiye dans un contexte general kandi abantu bareba mu buryo bw'igihe kirekire inyungu zambiya yagira cyangwa iy'u rwanda rwagira muri ariya masezerano hanyuma ibintu rero bijyanye no kuvuga ngo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri u rwanda rwasabye abantu buriya kuri ibi byaha mpuzamahanga hari hari igihugu gishobora kohereza umuntu ejo bundi za danimarike mumaze iminsi z'umwumva zohereza abantu kanada yagiye yohereza abantu hano rero umenyeshe ko hari ibihugu byinshi byatwoherereje abantu hano kandi tudafitanye bene ayo masezerano so ni ukuvuga ngo rero aya masezerano u rwanda rwakiranye na zambiya nta tageti nta naho ahuriye eh, n'abo kuvuga ngo u rwanda rwasabye abantu mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ni kimwe n'uko zambiya nayo ishobora kuba yabasaba niba hari abikeka ko bari hano Eh, gusa ikigaragara cyo ni uko zambiya hari aho yagiye ivuga iti nta masezerano dufitanye yo muri bene ubu bwoko ntabwo rero twavuga ngo hari abantu eh, dutagetinga hariya ni amasezerano asanzwe ko ibihugu bishobora gusinyana eh, hagati y'igihugu n'ikindi ikimenyimenyi ni uko eh, muri ibi bintu ubu ngubu turi kuri faze ya ya signature yo gusinya ariko ubu ntabwo domestication nta- nta- ntabwo biraba eh, ku buryo twavuga ngo eh, abo bantu eh, u rwanda rwabashakishije cyangwa se rurabashakisha hasinyi- hashingiwe ku masezerano yasinywe ejo bundi umukuru w'igihugu avuye muri zambia ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu kandi ibi- ibyo byari bisanzwe biriho utekereza ko ari iyihe mpamvu yaba itumye iki kintu kibaho nyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu na nyuma y'uko wenda ushyize umukono kuri aya masezerano ntekereza yuko ibintu bijyanye na bilateral treaties mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'ibihugu byombi bitagarukira ku kuvuga ngo hari umuntu umwe cyangwa uriya wihishe hariya ibyo ni ibintu iyo ngiyo sete ndetaye ariko imibanire hagati y'ibihugu ni ibintu byagutse ni ibintu binini ntabwo ari utuntu nk'utu ngutwo twa detaye iyo yari evode uwizeyimana ashinzwe ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mu rwanda avuga ku masezerano u rwanda rwagiranye n'igihugu cya zambia agamije guhanahana abagizwe ibyaha ku mpande zose
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tuve mu rwanda dukubitire mu burundi icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi arahumuriza abarundi n'abanyamahanga bafise amahinguriro akorera ku butaka bw'u burundi ko mu kiringo kitarenze amezi abiri ikibazo cy'ubukene bw'umuyagankuba kizoba cyatorewe umuti joseph butore yabishikirije ejo ku wa kabiri aho yari katanguza icese ihayanishwagurishwa ry'ibihingurirwa mu burundi made in burundi mu rurimi rw'icyongereza evariste nziko banyanka niwe yakurikiranye ibyo birori
aho ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitwa tampete kiri muri komine mukaza mu gisagara cya bujumbura ahari kuhabera ihayanishwagurishwa ry'ibihingurwa mu burundi ryuguruwe icese n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuri uno wa kabiri umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mufasoni perate niyo nkuru asigura intumbero y'icyo gikorwa ihayanishwa rya mbere ariryo twise mu kirimi cy'icyongereza made in burundi ni ukuvuga ibikorerwa i burundi itunganywa ry'iri hayanishwa gurishwa ryavuye ku ishaka rya leta y'u burundi yiyumviriye gutanguza umwimenyerezo wo kurimbura uko ivyotuma ubutunzi bw'u Burundi bwisununura vyifashe biciye muri kino gikorwa cahuje abagwizatunga nka bose b'uburyo butandukanye bo muri kino gihugu cacu bamwe mu bitabye iryo hanishwagurishwa fuware mu gifaransa bakenguruka ako karyo keza ko kwerekana ibyo basanzwe bahingura mu ntumbero yo kuronka amasoko umufasonero kadiya nyamwero ni umwe muri abo arongoye ishyirahamwe burundi clays rihingura amatafari ya kijambere mu ibumba twaje kugurisha duhayanisha amatafari ya kijambere akozwe mu ibumba ryo mu Burundi nk'uko mubibona murabona ko biteye igomwe mbega irihanisha mwagitabye kugira ngo mwubuke iki kugira ngo tumenyeshe cyane cyane abarundi ubwiza bw'ibumba ryabo ibintu bikorwamwo amatafari akorwamwo ibintu bishobora kubaha akarusho iyo bariko barubaka amazu yabo amazu meza amazu ateye imbere cyane cyane bamenye guha agaciro ibintu byo mu burundi yuko mu burundi natwe dufise ico turushije ibindi bihugu bamenye ko mu bindi bihugu bashobora kuza kurondera amatafari meza amatafari y'agaciro amatafari yubaka neza iryo hayanishagurishwa ribaye mu gihe mu Burundi havuga ubukene bw'umuyaga nkuba butaborohereza mu mwuga wabo wo guhingura ibitandukanye kuri ico kibazo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore atanga ihumure aboneraho n'akaryo ko guhamagara abagwizatunga makungu kuzana imita yabo mu Burundi ugahamagarira abo bose biyumvamwo Uburundi ngo babandanye kuzana imitahe yabo mu gihugu c'abuzukuruza bamwe z'igisabo aho bagifise akagorane k'umuyaga nkuba babane kwihangana iminsi maze mwihangana isigaye abikukeneye hafi baratwemeza neza yuko mu kiringo kidashika amezi abiri ibizo twabivuyemo kugira bikunde ibihingurwa mu Burundi bironke isoko haba mu gihugu hagati canke mu makungu umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro n'ingenzi afise icyo asaba abafise amahinguriro mu gihugu nta nkeka ko irihanishwa gurishwa kiretse ko rizofasha abimbura n'abahingura gukorera ahabona no kumenyekanisha ibidandazwa vyabo twizeye ko rizotuma abakorera mu rufuri bata aha biyemeje gukorera ahabona duhamagariye rero bene amashyirahamwe y'abimbura n'abahingura ibidandazwa bashyire ku masoko bari hano kubaza aho ikibanza kirimwo ikigo kijejwe akaranga k'ibidandazwa mu burundi icyo bita bbn kugira ngo bahabwe inkuru z'imvaho kandi zirashe z'ivyerekeye ingene ibidandazwa bironka akaranga bizotuma mwitaho akaranga keza k'ibidandazwa vyanyu cane cane ivyo mutegerezwa gushorera hanze tutibagiye ibyo duhereza abaguzi basanzwe basumira hano mu gihugu cyacu iryo hayanishwa gurishwa ryatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bitekanijwe ko rizosozerwa ku igenekerezo rya cenda za kuno kwezi kw'indwi turimwo i bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika
uruhagarara nahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baraduseta twese
banirumveko unje kwiswa mu bitandabo ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu birangare tubone byongera ntibisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose iby'ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi uyu mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino aho mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri umugwi wa APR FC watahukanye igikombe c'amahoro utsinze Espoir FC ku gitsindo kimwe ku busa Jean Claude Munyandinda yarakurikiranye urwo rukino ikipe ya APR FC niyo yegukanye igikombe c'amahoro cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umukino wa nyuma wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuri wa kabiri tariki ya kane Nyakanga ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa kinjijwe na Bizimana Jihadi gutsindira iki gikombe c'amahoro byahise bihesha APRFC uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika de la Confederation mu mwaka utaha ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mbere y'umukino wa finale hari habanje kuba wo guhatanira umwanya wa gatatu ikipe ya Rayon Sport niyo yayegukanye imaze gutsinda amagaju FC ibitego bitatu ku busa umwaka ushize ikipe ya Rayon Sport niyo yari yegukanye igikombe cy'amahoro itsinze APR FC igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma tukiri umupira w'amaguru umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi amaze gutangaza amazina y'abakinnyi makumyabiri na babiri azatoranyamo cumi n'umunani azifashisha mu mukino uzahuza u Rwanda na Tanzania tariki ya cumi na gatanu muri uku kwezi kwa karindwi uyu mukino uzaba ari uwo mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona zo mu bihugu byabo shani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aya makipe azahurira mu mukino ubanza uzabera i mwanza naho umukino wo kwishyura ukazabera i kigali tugarutse ku rutonde rw'abakinnyi bahamagawe ikipe ya AS Kigali na APR FC zifitemo abakinnyi batanu batanu Rayon Sport kimwe na Police FC zihagarariwe n'abakinnyi bane babiri na ba Bugesera FC mu gihe Mukura Victory Sport ifitemo umukinnyi umwe ndetse na Pepinieri FC ikagiramo umukinnyi umwe abo bakinnyi bagiye gutangira imyitozo bayobowe n'umutoza Antoine Hey w'Umudage duhereye mu izamu harimo Eric Ndayishimiye Marcel Nzarora na Olivier Kwizera abakinnyi b'inyuma ni Aimable Sabimana Emmanuel Manishimwe Thierry Manzi Jamari Muvandimwe Aimable Rucogoza Latif Bishira Soter Kayumba Eric Iradukunda na Mohamed Mpozembizi mu bakinnyi bo hagati dusangamo Jihad Bizimana Yannick Mukunzi Olivier Niyonzima Dominique Savio Nshuti Kevin Muhire na Ali Niyonzima abasatira izamu ni Nshuti Innocent Mico Justin Mubumbyi Barnabe na Gilbert Mugisha yari Claude Munyandinda i Kigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika ririho umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ubu naho nimwumvirize ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda aho hashingwa amaleta yigenga atowe n'abanyagihugu mu turere twa sijorda na gaza leta zunze ubumwe za amerika imaze gutanga imfashanyo z'amadolari arenga amamiliyaridi atanu mu iterambere rya palestiniya harimo n'imfashanyo zikomeza umutekano ariko zitarimwo ibigwanisho ku butegetsi bwa donald trump izo mfashanyo zitegekanijwe kongerezwa umugambi w'izo mfashanyo uzoba ari uwo gufasha kugarukira imbabare z'abanyepalestiniya hamwe no gukora ibishobotse byose kugira umutekano n'iterambere bitsimbatare kugira kandi haboneka amahoro arama hagati y'abanyeyisirayeli n'abanyepalestiniya ariko nk'uko umushyikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga wa amerika rex tillerson yavuze ashimitse leta zunze ubumwe za amerika yiteze ko haba ikugwaho ry'itegeko rimaze igihe kirekire ryemerera ubutegetsi bwa palestiniya gushumbusha imiryango y'abagizi b'iterabwoba bicigwa cyangwa bagakomerekera mu bitero baba bagize ku banyeyisirayeli aho yashinga intaha imbere y'inama nshingamateka umushikiranganji tillerson yavuze ko we na perezida donald trump babishikirije umutegetsi mukuru wa palestiniya perezida mahmoud abbas igihe bari mu rugendo i bethlehem mu kwezi kwa gatanu naho mu kwezi guheze abategetsi ba palestiniya batangaje ko bagiye guhagarika gutanga amafaranga kuri bamwe mu bagwanyi bakorana n'umugwi w'iterabwoba wa Hamas bari mu munyororo iyo ngingo ntiyashimishije ngo ikemure amakenga leta zunze ubumwe za Amerika ifise ku mafaranga atangwa ashimira abagizi b'iterabwoba bibandanya gukogwa nk'uko perezida Trump yavuze ari Bethlehem aho yari ahagararanye na perezida Abbas amahoro ntashobora kuzopfa atsimbataye iyo ubugizi bwa nabi bwemewe bugahemberwa kandi bugashimigwa ati dutegerezwa guhaguruka tukagwanira hamwe ubwo bugizi bwa nabi
iryo ryari ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya mubwire umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro amakuru avugwa hirya no hino ku isi twashyikirijwe na rozine munezero ndabifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.